turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio indwi muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku batwumva muri mu rwanda ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radio yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
leta y'uburundi mu mpera z'ukwezi kwa munani yarashizeho amabwirizwa ajanye no kurungika hanze abakozi bato bato na cane cane bagizwe n'abakobwa abazorungikwa gukora bazorungikwa mu bihugu by'abarabu bitandukanye nka arabia saudite qatar n'ibindi leta y'uburundi ivuga ko izohungukira kubera amakori bazotanga n'amafaranga bazorungika mu gihugu cabo yamara amashirahamwe y'abakenyezi yo yabona ko ari urudandazwa rw'abantu kubw'uburundi ariko amasezerano n'amategeko agizwe n'amabwirizwa agenga igikorwa co kurungika abakozi hanze azofasha mu bitandukanye turabigaruka ko rero muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi aho muza gutanga intererano zanyu zitandukanye amatelefone niyadukundira turaza gukubitira muri Oman kugira ngo tuvugane n'abapfasoni bahari batubwire uko babayeho ingene bakiriye ayo masezerano ico ariko arabafasha ariko hagati aho fokode shahamwe fokode byarabikoze ko ibitandukanye ubushakashatsi bwimbitse twabatumiriye pacifique ni nahazwe tuza kubana mu gice gito ca kino kiganiro kugira ngo adusigurire ico bashoboye kubona muri ayo mategeko atandukanye pacifique ikaze ku ijuru rya amerika no muri muri isanga kandi mwakoze kuduhura umwanya
nje ndabashimiye mwanumiye kandi ndabaramukije n'abariko baratwumviriza bose ego ayo mategeko mashasha amasezerano uburundi buheruka gushiraho yo kurungika abakozi muri muri bake bayaronse kuko dutegura iki kiganiro twagerageje kuraba mu bushikiranganji bw'imigenderanire uh, n'ayandi makungu mu gihugu c'uburundi ikibazo kibarizwamo kugira ngo dushobore kuronka kopi yayo ariko badutumira kuza kubisomera mu gihugu c'uburundi twari twashimiye ko banabangaha kugira ngo nabo badusigurire ntibahabonetse byari kuba byiza tubafise mugabo nta kundi mwebwe muratubwira bike mwashoboye kubonamwo uh, mukesha ubwo bushikiranganji isoko ryanyu zitandukanye ayo mategeko aravuga iki muri rusangi akarusho kahari n'akahe
aya mategeko umuntu ayasuye ahanini ahagaze cyane ku mashyirahamwe mashasha azoba ajejwe kurondera bene abo bakozi n'imigenderanire ayo hamwe azoba afitaniye na leta ntabwo aya masezerano ubona ko ihagaze cyane ku nyungu z'abavuga abakenyezi mugabo burya harimo n'abagabo ntabwo bibize cyane barundi usanga pacifique mudutunge gato turumva telefone itariko irarengana neza nsabe mu buhinga bw'ivyuma babakureho gato hama bongere basubire bahamagare kugira ngo dushobore kumvikana neza amaje turumva adasohoka neza jedone cubahira dukundiye muhinga bw'ivyuma yongera asubire guhamagara pacifique kugira ngo adusigurire neza ivyano mategeko mu kurindira tunabatumire ku mbuga ngurukanabumenyi zanyu zitandukanye kugira ngo mushobore kutubwira ico mwibaza ah, kuri ano mategeko ah, n- azoba agenga guhanahana abakozi hagati y'uburundi n'ibihugu by'abarabu witwa jean marie ndagijimana yanditse avuga ngo twebwe turafise uwahezeyo kandi amatwi adusumira afashwe nabi rwose kandi nivyo kuko nta telefone mu gihe c'imyaka itanu amazeyo bigeze bamwemerera gukoresha bos- bosi wiwe yumviriye rimwe rimwe mu mwaka aramuduha tukavugana akavuga arira n'agahinda kenshi nahimana gusa uyu ni uh, ni jean marie ndagijimana ntiyavuze ariko uwabo aho aherereye muri ivyo bihugu vy'abarabu jaja camazi ati none bosi wiwe ntimufise nimero yiwe niki cotuma mutamutabariza ako kabazo kari muko tuza kubaza abigeme babiri tukiriko turarondera bari batwemereye ko tuza kubana muri kino kiganiro kugira ngo bashobore eh, kuduha umuco w'ubuzima babayemwo muri oman pacifique ni nahazwe aragarutse sangwa ikaze kandi pacifique
ego murakoze ego w'itelefone turumva kwisohoka neza mwariko muratubwira rero yuko ayo mashirahamwe ayo mategeko agenga amashirahamwe mashasha gusa mubandanye muduga ku ijambo
ego aya masezerano twebwe tuyasomye eh, tubona ari amas- ari amasezerano ahagaze cyane ku migenderanire ya leta eh, n'amashyirahamwe azoba akora ivyo bikorwa vyo kurungika abakozi eh, muri bijya bihugu cyane cyane ibihugu navyo biba byamaze kugiranira amasezerano n'u Burundi y'uko hari abakozi b'abarundi baza barabijamwo nko muri kino gihe igihugu tuzi ko cyamaze gukora ayo masezerano kivugwa cyane ni arabiya sawudite Eh, ariko iyo dusubiye inyuma twe tukaraba ingende twagiye turatohoza kuri ibyo bibazo ibibazo cyane cyane bifiswe n'abakozi abarundikazi twagiye turavugana wasanga bari cyane nko mu bihugu nka oman arabia saudite barigeze no kuba bari no muri kuwait nibo batubwira ibibazo bafise bakanasaba ko hobaho amasezerano y'uburundi n'ibyo bihugu kugira ngo ayo masezerano akingire abo bakenyezi ariko ibyo turiko turabona nk'uko cyenda bigaruka ko ku byo na- nabonyemwo ni uko leta irondera kuronka amafaranga yahora atwarwa n'aba baguri ba- twe dufata ko bagurisha abo bakenyezi nayo igashaka kuyaronkako hanyuma Tubona ko inyungu ah, hanyuma nini ya kandi leta- wumva ko ah, wumva ko abo bakenyezi nabo nyene ubwabo bari barisabye ko habaho ayo mategeko abakingira nagira ko ca kuba ukwiruhutsa ko babisa- babisavye hama bakabironswa
mu bisanzwe iyo abantu bafise ingorane hanyuma hakabaho amategeko aza kubafasha bisaba ko leta ivugana n'abafise ingorane nyene bagaheza bakayibwira izo ngorane izo ari zo ariko aya mategeko yashyizweho abakenyezi bari muri ivyo bihugu batabanje kubazwa mbere no mu nama nshingamateka aho bariko bariga aya masezerano be n'ayo mategeko ndibuka ko babajije umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu eh, ko aya mategeko yasiguriwe abo bakenyezi n'uko bazoja kuyabasigurira ico gihe umushikiranganji yishiye ko ari amategeko menshi cyane atorwa mu gihugu atabanje gusigurirwa ayo berekeye aha rero niho nashimika nanjye ngira nti buriya nk'uko eh, uwitwa mahatma gandi yakunda kubivuga amategeko afatwa nyenevyo atabanje kubazwa Ingingo- kenshi usanga aje gufata gufasha nyenevyo ingingo irimwo i- itarikwiye kujamwo ku bwanyu niyahe ingingo ah, iyo babazwa bari kuba babona ko itogiyemo hakajamwo iyindi nimba mumaze kuvugana namwe mu babaserukira n'inkiza hega pacifique muri ayo mategeko yose
cyane cyane ngaruke ku bibazo bari bafise kugira nerekane ibindi byo bibazo bitafatiweko Eh, ikibazo nyamukuru bagira abari hariya ni uko bamwe usanga bakora amasaha y'umurengera ugasanga umuntu ashobora gukora amasaha cumi n'umunani ku munsi cyangwa agakora amasaha mirongo ibiri ku munsi ikindi ni uko basanga ari akazi kenshi cyane ugasanga umuntu afise inzu i- inzu y'ama etaje apereza kugirira isuku habamwo abantu benshi akabamesurira akabafungurira ku buryo nyine umunsi wose awuheza atikoma eh, kandi ntiyigera aruhuka mu ndwi indwi yose akora iminsi yose uko yabayeho ataruhuka mu bintu bimeze gutyo Nta ikindi ngingo.
kibazo bakunda kuvuga ni uguhembwa ama- uduf- amafaranga rimwe na rimwe usanga ari make bagereranije n'abava mu bindi bihugu ugasanga bavuye mu burundi ntibahembwa nk'abandi ugasanga hari aho batanahembwa bamwe barangije ibikorwa hakaba ikibazo cy'uko babafatira za pasiporo iyo bo bahejeje akazi eh, ba- banse kubahemba n'abagira bati reka dutahe bakavuga ati ntimushobora gutaha mudahejeje imyaka mwategerezwa gukora bakaca rero ba- ba- bafunga pasiporo zabo ugasanga bariko bagira ingwara z'ingene bataha abandi ugasanga bariko bagurishwa inshuro nyinshi bagurishwa n'ayo masosiyete yabatwaye ukava mu nzu iyi ntibaguhembe bahagutwara mu yindi ntuhembwe ugatwara mu Tugarutse- yigira gatatu, tugarutse nko ku ugasanga kibazo- bagira ibibazo bimeze uko tugarutse nko kuri iki kibazo cyo gukora amasaha menshi ah, amategeko mashasha ntaho atomora amasaha umukozi nta azotwara gitoyi ntatomora Ibibazo bivuga ko amafaranga bitakoreye- bitakoreye ku bibazo by'abo bakenyezi nta na hamwe havuzwe amasaha y'akazi Nta na- ingene ba- bazoyaraba ku byerekeye naho amafaranga bahembwa
ku byerekeye amafaranga bahembwa niho hinjiramo ikintu bano bakenyezi nabo kibashavuza rwose kuko ayo mategeko avuga ko ayo mashyirahamwe ategerezwa kugurura eh, muri banki nkuru y'igihugu ikonte ica ko amafaranga yavuye hanze leta igashaka ko amafaranga abantu bakenyezi bazohora bahembwa yose azoca aca kuri iyo konte mu burundi maze amafaranga bakaca bayaronka mu marundi ivyo navyo biba ivyo bica bikwega uravye nk'ingene ijya ba- berbe ivunja amafaranga yo hanze baca bisanga bariko baratakaza rwose eh, amafaranga by'ukuri baba bakoreye ku buryo eh, rimwe na rimwe bashobora kwisanga bageze ku rugero ayo bakoreye n'ayo baheza bagahembwa mu marundi bashobora gusanga bageze ku gice c'amafaranga by'ukuri baba bahembwe Ubu rero- yose iyo biba bivuye U- u- u- ubu uko vy- vyanditswe vyavuzwe ni ukuvuga ko leta y'u burundi izogirana amasezerano n'abakoresha bahariya nabo babahereze abakozi
oya leta y'uburundi igirana amasezerano n'amashyirahamwe arungika abakenyezi hariya Mhm.
ni ukuvuga amashyirahamwe yo mu burundi ayo mashyirahamwe nayo agategerezwa kubanza kwerekana ko abafise aho bakorana hariya eh, bakayerekana amasezerano y'uwo mukenyezi aba agira agende rero bakaca baguma baraba uyu muntu afise iyi sosiyete yabarungitse atabikoze ibyo bakashobora kuca bahagarika ibikorwa vyiwe vyo kurungika abakenyezi muri ivyo bihugu ikibazo leta yavuze y'u Burundi nubwo tutayironse uh, kugira ngo ize kubidusigura neza twarabagerageje kuva ejo dutegura iki kiganiro biranka baravuga ko leta y'u Burundi bizoyifasha kumenya abayo bariyo bikayifasha gushobora gukingira abakobwa bayo bazoba bagiyeyo gukorerayo bayo rungitsweyo bikayifasha gushobora gutoza amatagisi n'amakori aho nta ka- nta koyokwe karimo gapasifika
cyane cyane ico c'amafaranga c'amatagisi nico kibonekamwo cyane muri iryo muri iryo tegeko Eh, ubundi ntavyibona nyene ntibiboneka neza ingene ivyo bigiye gukingira abo bakozi niko ishirahamwe ryose ubu barayisaba yuko risabye kwemererwa ribanza gutanga imiliyoni mirongo itanu sangwa aguma abitswe n'intega bizoza kugira ngo hagize umukobwa amererwa nabi bace bayakura muri ayo uwo muntu azoba iryo- iryo shirahamwe abandi rizoba ryarabitse ico ico si kibi bakanasaba ko ishirahamwe ryose imbere y'ukwemererwa ribanza gutanga imiliyoni ijana kugira ngo ryemererwe gusa hanyuma uko imyaka ibiri iheze rikama ritanga imiliyoni mirongo itanu umukobwa wese cyangwa umukenyezi cyangwa uwundi mukozi wese arungitswe nawe imbere y'uko yemererwa kuzoca mu kibuga cy'indege ateza kubanza kuriha ibihumbi ijana aha leta y'u Burundi kugira ngo yemererwe kugenda Mbere Muri icyo leta y'u gihugu ko Burundi- leta ihagaze cyane cyane rwose eh, ku nyungu ishobora gukura muri ibyo bintu leta y'u ariko ku Burundi ruhande rwo Mm.
kurwanira abakenyezi ntabyo mbona leta y'u Burundi hariho imfashanyo izotanga uh, uravuze ko umukobwa wese azogenda azorinda gutanga ivyo bihumbi ijana hari udufaranga izomufashisha nayo nk'ivyerekeye kurondera impapuro z'akazi kuko bisa nkaho azoba ari ku ruhande rwa leta cane gose impapuro Nta kintu z'akazi na passport mm.
nta kintu na kimwe leta y'u Burundi yoyo iha yaba iryo shyirahamwe yaba uwo mukobwa kiretse urupapuro rumwemerera guca ku kibuga cy'indege cya bujumbura Ico bita Bishitse- autorisation do do sortie du territoire nicyo cyonyine leta iha uwo mukenyezi ibindi byose niwe yimenya akongera akariha leta ibihumbi ijana kugira ngo yemererwe gusohoka bishitse nk'umukobwa canke umupfasoni akagirayo ibibazo atari ivyo guhohoterwa ibibazo bitandukanye ubugwayi akibaruka ico gihe azobazwa nde? azobazwa leta ya arabiya sawudite ya qatar mu gihe ari muri qatar canke azobazwa leta y'u burundi
ayo masezerano nk'ibyo ntabivuga nk'ibyo ntibitomoyemwo bibuka mu nama nshingamateka ko bageze aho babaza umushikiranganji aho yagenda gusigura iryo tegeko baramubaza bati nk'ubu hagize uwupfirayo mbega leta y'u Burundi izofasha gutahukana ikiziga ciwe yavuga ati ibyo ibyo leta ntabizokora ishyirahamwe rizoba ryaramutwaye n'ibyo rizobibazwa barabagiye bati mbega uburenganijwe bigashikakana ibyo kuburana hakaba amafaranga ategerezwa gusubizwa n'abo bantu bigaca rigenda gute icyo gihe bishyuye ko ayo mafaranga azoca ahabwa leta hariho ibintu byinshi byinshi wumva ko atari umukenyezi bakoreye ari leta irondera kwinjiza amafaranga mu kigega muri fokode uh, dusozera muri fokode uh, ico mubona co kugwa kugira ngo ayo masezerano ahari aze kuneza y'abakozi aze kugira neza abakobwa bahora bagenda bagaca muri byinshi za Uganda hari inkuru nyinshi twabikoze ko ugasanga baca amayira maremare bamerewe nabi igikwiye gukorwa ku mpande zose haba ku ruhande rw'abazokoreshwa haba ku ruhande rw'abazorungika abakozi haba no ku ruhande rw'abazofata abo bakozi
ahantu hose kugira inyungu z'abakozi zubahirizwe byaba bisaba ko abakozi bonyine bagira ababaserukira ikintu gihambaye ni uko hubaho ishyirahamwe cyangwa isengika cyangwa ikindi kintu gihuza abo bakenyezi bari muri ibyo bihugu akaba aribo bavugana na leta bakavuga ibyo bakeneye leta ikabumviriza ikabagwanira hatabayeho ibyo inyungu zizoba iz'amashyirahamwe abagurisha n'inyungu za leta izo bikeneyemo amafaranga
ego pacifique ninahazwe murakoze cyane kuri kano kanya muduhaye ku ijwi rya amerika akanya kabanye gatonya niko mu mwari mudufitiye ariko mu kanya turaza kubandanya ikiganiro na bamwe bari muri Oman mwakoze cyane kudufasha kugura ikiganiro no kudusobanuza cyane amategeko atandukanye ahari aheruka gusinywa ejo iri jwi rya amerika ntiryongera kubikora ko muzotwitabe nk'uko mwabikoze
ego murakoze cyane ego mubwire umunsi mwiza namwe murakoze ego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igice ca kabiri ca muri isanga y'uno munsi turagikorera muri oman turi kumwe na ana ari muri oman ana ikaze ku ijwi rya amerika ego umeze gute ngaho muri oman gana
turakomeye turashima imana
turi kumwe kandi na bahati bahati nawe we ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
murakoze ego uruhande twabuze muri kino kiganiro turabyibutsa ni uruhande rwa leta badusabye kugenda gusomera amategeko atandukanye mu bushikiranganji uh, bujejwe uh, bujejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu nta menyeshamakuru dufise ku rubuga kandi natwe dutegura iki kiganiro ntitwari gushobora gusimbira ubujumbura kugira ngo tuje gusoma ayo mategeko nk'uko babitubwiye turizera ko umunsi urizina nabo bazoza tugasangira ikiganiro bakatwishyura utubazo dutandukanye ndahera kuri ana ana tubwire rero urugendo rwawe rwo muri omani washitse ngaho ryari uhamaze igihe kingana gute
ndahamaze ndahamaze imyaka ibiri nzokwiza imyaka itatu mu kwezi kwa gatatu uzokwiza imyaka itatu mu kwezi kwa gatatu wagiyeho gutega ana
je naciye ku kibuga cy'indege bujumbura
ari we witwaye uvuga ati ndagiye muri omane uhashitse byagende gute ninde yakurangiye ninde yakweretse inzira ucamwo byagenze gute kugira ngo uje utohitemwo omane gusumba ahandi uja kurondera ubutsi
oya si ukuvuga ngo niho nahitiyemo mugabo mu gihe twebwe twagiye urumva ko haheze igihe kirekire twagiye biri mu bintu bimwe abantu umuntu wese ashobora kugira kontakite y'umuntu ari hino akamutuma umukozi hama nuvuga ko ata ofisi si ofisi si ofisi yakora ibyo bintu byo kuvuga ngo ngo turarungitse abakozi oya naciye ku muntu ni umuntu yari yakuranze nk'uko ugenda gukora akazi ukorayo na gake nka benshi niko bagenda hama akazi ukorayo na gake
akazi ko mu nzu byo mu nzu isuku guteka ibintu nyine byo mu nzu ukorera umukoresha umwe kuva icyo gihe
yego ukorera umukoresha umwe agufashe gute
biragoye gutahura kuko umuntu ataba ari papa wawe cyangwa mama wawe uko agufata bivanye n'uko uba wagiye kurondera ubuzima wowe urabyemera ibyo ari byo byose mugabo sinavuga ngo aramfashe nabi cyane nta nkubita nta nkubita kandi nta kintu kiba nkorera
agashara guhemba karagushimisha
oya ibintu by'amafaranga usanga umwe wese afite ingene abyakira ayashimye nta mafaranga ashobora gushimisha umuntu n'umwe bivana n'ibyo ukora ibyawe
hanyuma umwanya ukora naho ungana gutega anawe
umwanya nyine dukora ntabwo ku- nta bintu by'amasaha ngo udokora amasaha ya oya urakora namba baguhamagaye mu ijoro nyine urakora nta kuwundi nta byo kuvuga ngo ni amasaha ya kuko nta nta makomvansiyo muba mwarahanye ngo udokora amasaha ya aya ntukore cyangwa uyu munsi ntuzokora oya
iyo uvuga ngo akazi ko mu nzu u- iyo umuntu akora ubuzi bwo mu nzu hari byinshi hari gukoropa hari guteka hari kumesa kumesa impuzu z'abana hari kumesa impuzu za databuja canke za mabuja wowe akazi ukora muri ivyo vyose nakahe
kose byose kose hanyuma abo uwo muryango ukorera ugizwe n'abantu bangana gute
Mm, ni abantu batandatu harimo papa na mama
eh Abana- n'abana bane n'abana bane Mhm. ugume ku murongo ntuve ko ana turagumana gushika sivyo ego Mm, bahati ah, nawe uri ngaho muri omane ah, ni ikibazo gikunze kuvugwa ko abakobwa bahari bafatwa nabi mugabo uri umushinga nta uri umusore urubatse mbega
jewe eh
oya sinubatse mhm. hanyuma we muri omane ukora iki
jewe muri omani ndaraba ibisohoka n'ibyinjira aho usanzwe nkorera nyine eh wowe numva ufise akazi ka keza
oya ni ibisanzwe nyene, Nubwo ata gusa kazi twese kaba kabi.
twakubaka inyishu, umuntu akoresha mu mutwe gusa nyine hanyuma akaruhuka iyo hageze Eh, wewe wumvise urugendo rwa ana uko rwagenze ana ngo baramuranze arangwa n'umuntu ariyo amurangira akazi wewe muri omane wahisanze gute
je na jewe bisa n'ibyagenze uko nyine nkarangiwe n'umuntu turaganira aransigura uko bimeze bihurirana rero n'ibihe bibi bya korona ko nyine hari igihe usanga hari ikintu gishobora gupusa kugenda ahantu nari mu gihugu cy'ubuganda hanyuma ndabyiyumvira ko ndaza ufise n'intumbero yo kwegisiporora miriye kugira ngo ndabe eh, kumbura ikiruta ikindi naho kumbure nyene ivyavugwa vyasa n'ivyo nyene ariko navuga ati reka nyene nirabire nigezeko Mhm. hanyuma umaze gurikayo ayo bakubwira nayo wabonye wasanze ari amwe canke ah, warashitseyo hari ahantu ushika ukavuga ati ndicocijeyo mba ndigumiye bujumbura canke igitega wowe ushitseyo akantu ka mbere wavuze kabaye gute kabaye ndaruhutse kabaye canke ndagowe
oya bivanye kumbure n'ahantu hashasha kuko icya mbere coco narashitse ngaha ndahafise abagenzi bashika babiri umwe yari akiri mu burundi ategereje kuzogaruka hino ikintu novuga yuko coba carambangamiye cane mu minsi ya mbere sinarose abagenzi vyihuta kugira ngo dushobore kuba twoganira ku bijanye n'ivyo ngaha mugabo sinarabona neza yuko ivyo nshikiyemo eh, fate kuvyo nahora numva ko bitandukanye cane Mm. mbe harya anye muba mungana nka bangahe ngaho muri omani gaho bahati abo uzi abo ubona abo wumva
ntushobora ku- kumenya igitsigiri nyezina ariko gusa ndazi turi mu majana turi nko mu majana reka nk'atanu Mhm.
majana atanu kuduga canke munsi yaho gatoya mugabo gusa uko tu- uko uko biri kose turi turi mu majana turi benshi Mm. hariho abakobwa batari bake ejo uh, twari twumvikanye ko tuza kuvugana sinzi igituma amatelefoni yabo barazimye canke baba bari mu dukorwa twinshi tubabuza ku- gukurikirana ibiganiro bitandukanye umuntu yovuga ko baremerewe n'ibikorwa vya misi yose akenshi byifashe gute ku ruhande rw'abagabo
Eh, ku ruhande rw'abagabo biratandukanye cyane n'ibya- n'iby'abigeme naho hariho na- n'abagabo basanzwe bakora ubuzi bwo nyene anakubwiye bwo mu nzu nabo nyene kijanye n'umwanya urabagora si ukuvuga ko baruha cane gusumba abandi gusa urabizi umuntu ariko arakorera mu rugo rurimwo abagabo abagore abana rero hari hamwe rero kuba eh, kubafatiranya ku mwanya atari wo kuko wumva ko no kurera umwana birimwo no kubagaburira ivyo rero n'ibintu rero bidasaba umwanya udashobora gutegura umwanya ati umwanya ubu nuza kuba mfise umwanya kumure wo kuvugisha ab'iwacu canke wo kwitaba mwihiganiro nk'iki kugira ngo umutorere ku mwanya umuntu uba washaka Mm. reka ndaza gusura kwana na bahati mwese mutugereranirize kuva mu gitondo mukuvyuka gushika mu rya mukumunsi wanyu ugenda ariko mbanze nje gato ku mirongo ya telefone no kuri facebook innocent wipfuje ko ijwi rya amerika riguhamagara kugira ngo uterere ivyiyumviro canke ubaze aho uherereye akabazo canke intererano rero
rero interano no guhanura nashaka kubaza ni kuki aba bakunda kuzana abakobwa cyane
kujyana abakobwa kandi n'abahungu baba bakeneye gukora ubwo buzi ino rero tege turi mu burundi twe twumva yuko abakobwa baba bagiye mu bindi bintu kandi no mu kibanza wumva ngo umukobwa wese wagiye muri ibyo bihugu by'abarabu nta kazi ni izina aba agiye ko nicyo gituma rero iyi nicyo tugira amakenga leta nigende leta nifate yuko abakobwa bagiye basinya amasezerano yuko umukobwa agize ikibazo iyo iyo hanze bizobazwa icyo gihugu izo cyamwakiriye kuko ino nk'ino tegi iwacu ingozi twarumvise cyane yuko hagiye abakobwa ubwo abakobwa twumva ngo ngo bafashwe nabi bariko barasaba kuvayo tege nicyo kibazo ino cyane cyane twari dufite
urakoze inosa harimo utubazo harimo n'intererano turaza guha na mikoro canke bahati bakwishurira urakoze kuri umunsi mwiza ingozi
ego murakoze namwe ego mfate na damascene imbere yo gusubiza mikoro muri omani damascene ikaze ku ijwi rya amerika
ndabaramukije uherereye ga damase
mperereye hano i bujumbura mu gisagara bujumbura havugwa make
bujumbura n'amahoro kweri tumeze neza hari agakirima kameze neza akavura kahasohoka muga ntikaguye hari n'abategetsi bashasha nabonye mu kanya bahejeje no gushiraho uzo ugiye gutwara kaminuza nkuru y'igihugu urumva hari ihindagurika ry'ubutegetsi mu bisata bitandukanye muri ko mwakira gute abategetsi bashasha
turi ko tubyakira neza izo nkuru natwe turazibona icyo turindiriye no ni ukwitega icyo bazotumarira ko hari igishasha bashobora kutuzanira ibintu bikabandanya bigenda neza kureka rero tugaruke ku byatuzindukanye uno munsi twazindukiye muri omani turaba iby'abakozi baho akabazo kawe cyangwa intererano kwa ana na bahati bari mu bakozi b'abarundi bari muri omani
ego igihe natanga iyi nimero nabonye ntuze pose yanyu ngaha kuri fesibuke numva ndabaye interese ko nanjye roza akajya nogira icyo ntereye ego muri make rero jyewe ujya ngingo nabonye nabonye ari ingingo nziza kuko mfatiye ku byo nahora numva ni ukuvuga abakozi bajya muri omani bahora bagenda bitazi n'amategeko bashyitseyo benshi ukumva bari ko baratabaza ko hariho abagiriyeyo ibibazo abafatwa nabi abahohoterwa mu buryo bucanke buriya ariko ugasanga ntibagira aho bitura kuko bagiye bitazi n'amategeko ubwo rero nimba iryo tegeko ryoba ryabonetse ayo masezerano akabaho nibaza yuko leta y'uburundi ari imbyeyi yoba yashoboye gufatira agateka kazina muntu bagakoresha uburenganzira bwa kiremwa muntu kujya umuntu aronka akazi mu burundi biciye mu mategeko agasinya kontara akagira ibyo yemerewe akagira ibyo arekuriwe n'ibyo nawe yubahiriza ibyo byose bikubahirizwa ku buryo umukozi azogenda akajya ku kazi yiyumva kuko ngaha mu burundi ubuzi bwarabuze ni byiza yuko rero aho buri leta igira icyo ifashije kugira ngo abashoboye gushikayo abashoboye kubukora bajye kuburonka ariko ya mategeko akaguma yubahirijwe urakoze cyane damascene ngaho i bujumbura mu burundi ubandanye kugira umunsi mwiza n'ibiganiro by'ijwi rya amerika
ego murakoze namwe kumpako kano kanya ego inosa reka bahati ndaguha akabazo ka inosa hama damascene nawe ndaza kumuhaka ana nawe ca ndamuhaka damascene inosa wumvise ivyo babajije kuki hagenda abakobwa benshi cane ngaho onye muri ubwo buzi
ico n'ikibazo gifise inyinshi itomoye cane nk'uko anayabigusiguriye na jewe nabigarutseho gatoya abakobwa benshi nako ni bose bakora ubuzi bwo mu nzu rero ufatiye ku mico n'akaranga k'aba barabu barakunda cyane gukoresha abakobwa gusumba abahungu kuko uri kuharaba ukuntu biba byifashe abagore b'abarabu kenshi ntibakunda guhura n'abantu bandi b'abayitarange cyane umwirabure cyangwa abantu baje bava b'imico itandukanye n'iyabo mbere hagati yabo n'abonyine abahungu n'abagore ntibakunda kubonana icya kabiri uko urugo rumwe rushobora gukenera abakozi batatu b'abakobwa bakora mu nzu gusumba uko ingo nyinshi zikenera abahungu kuko kenshi ukora abahungu bakora ubuzi bwo hanze nk'aka nkorana kakubwiye hariho n'abakora ubuzi bwo kubaka bagakora ubuzi bwo gucuruza n'ubw'isuku hanze y'inzu rero urumva uri kuragereranya rero n'imihana iba igize iki gihugu n'ubuzi bwotegereza gutangwa ku bakobwa cyangwa ku bahungu abakobwa bategerezwa kuba benshi gusumba abahungu kandi izo nka twe tuba turi ngaha turabibona cyane nk'iyo umuntu viza yiwe iheze umubosi akamurekura ati irabire ahandi hantu ushobora kugenda gukora nimba utagishimye kumukorana na jewe rero benshi baramara umwanya ikiringo cy'ukwezi amezi abiri n'ayarenga batararonka uwundi ni ubwa umusiponsa umubosi mushasha ariko ku bakobwa ho birihuta cyane ubuzi bwo mu rugo bari bwinshi cyane urabizi yuko nabo nyine basanzwe barondoka cyane uwo yabwiye yuko ari mu muryango w'abantu batandatu ugereranije rero n'igihe tugezemo umuryango w'abantu batandatu mva ko kenshi usanga baba bafite abakozi barenga umwe
imbere ko ncandira kwa kwana nawe akadufasha kuishura akabazo kwa Damascene mbe kuki bashima kuja i Burundi n'ahandi abana babo nta bakozi bashobora kuronka ngaho muri Oman nta nta bakozi bahari ni kubera iki iyo canke abahari baja mu biro bitandukanye
bava mu bindi bihugu nshaka kuvuga ico bita mu gifaransa main d'oeuvre aba abakozi abakozi babo baba Oman bavangaho muri Oman bobo kuki baza gurondera mu bindi bihugu aho gukoresha abenegihugu babo nta bahurumbira ubwo buzi bwo mu mazu canke ni kubera ko babahemba iyo mafaranga muvuga ko ari make
uriko uraraba ivyo uriko uravuga nivyo kuko baravuga yuko umumani ngaha iyo bibaye ukamuha akazi uramuhemba hejuru yo kuva ku mariyari mu iki gihugu ashika ku majana atatu aba ari amadolari nkangahe aba ari amadolari nkangahe tugeranije
ni ukuvuga n'inshuro zibiri n'igice amadolari aya bangana n'amajana indwi n'itanu y'amadolari hama mwebwe mugaca muhembwa ngahe nimba atari banga
kenshi baribanga nyene gusa tugereranirize gutanga mu wayene ufatiye ku mishahara basanzwe baronka barahera ku mirongo umunani y'amariyari y'iki gihugu bakanashikana no ku majana abiri ariko aho amajana abiri si benshi abo tumenyereye tumva mirongo umunani ijana ijana n'ibiri hano n'abashikana ijana mirongo umunani ni umugwi w'abantu bakeya mugabo majoriti bahembwa mu ijana ijana n'ibiri ni ukuvuga nk'amadolari amajana abiri ku kwezi
ni nk'abiri ku kwezi gusa uri kuraraba ukoze statisitike benshi bashikana nk'abiri n'itanu
muga muri ayo abiri n'itanu majana atatu benshi bari miliyoni terubare abiri n'itanu majana atatu ayo abiri n'itanu ayo abiri n'itanu nayo ku mufuko indya nibo babaha agahuzu barabaha hageze kuvugwa barabavutsa
bivana n'ingene n'ahantu wowe uba usanzwe ukorera nk'akarori nka jewe usanzwe nkorera simbana na databuja ni ukuvuga ngaho ibyo gufungura ndimenya mugabo gusa tukabiharura ukundi hanyuma hageze kuvugwa coco nibaza ko ari itegeko nimwe w'iki gihugu biba bishira imbere cyane mbere hariho na na asiranse y'ubuzima kuri bamwe bamwe barayibakorera iyo hageze rero kuvugwa cyangwa urwaye babimenyesha barabigukorera hanyuma hariho n'abandi usanga bimenya nka byose ariko bakabiharura mu mushahara gusa icyo navuga kuri rusange kuri twese ni ukuvugwa ni ukuvugwa yego ana turacari kumwe damascene ahanini yagarutse ku masezerano ngira barayumvise amasezerano barayabasigure mbe ana muranze amasezerano mashasha abagenga ana turakumva muhinga bw'ivyuma bari basa nk'abakwigije inyuma mugabo garuka ayo masezerano urazi warayasomye waracishije ko akajisho barayababariye
oya ntabwo bayatubariye gusa kubera ku kuntu usanga ugiye kuri facebook ugasoma ati bavuga ibi bavuga ibi hari ibyo nagiye ndasoma bimwe bimwe ariko si kuvuga ngo ndayazi nyine kuyamenya abo mugendana abo muvugana ubwawe wewe wumva ari amasezerano azo kumarira iki inyungu niya
ku bwanjye yego inyungu irashobora bayakurikije inyungu si nini cyane mugabo ntiyobura kuko tumaze kuronka abaduserukira mu gihugu turimo aba ari akarusho nk'akarorero ngaha muri omani aha muri omani nta ambasade dufise aha muri omani n'umukozi arashobora gushaka gutaha akabura ingene ataha kubera iki nta bamuvugira afise ab- ibindi bihugu byose biba bifite ambasade niyo mpamvu uburundi nta ambasade bufise usanga niyo mpamvu n'imishahara yabo ni umushahara muto cyane ugereranije no ku bindi bihugu byose ibihugu byose byaba biri muri iki gihugu uburundi nibwo bwa nyuma kandi uca usanga biterana n'agasuzuguro Ah, wewe uri mu muce ana wewe wad- wagiyeyo haraheze imyaka ugiye kwiza imyaka itatu uriyo wowe uri mu muce w'abantu tutovuga ko begwa n'amasezerano kubera bashasha bazoza baraza ba, mwavyumvise ku nsiguro za pacifique nahazwe twatanguranye kino kiganiro bazoza barabanza gutanga ibihumbi ijana baha leta imbere yo kugenda wayo ntayo uzotanga kuko usanzwe uhari mugabo ari nko gucaguza akavuga ati amasezerano akwege ayo mafaranga uyatange vyose bizokubazwe ku ruhande rwa leta nk'abandi bantu bizoba bi- baraba gutanga amatagisi amakori canke wigumire gutyo wikorera nk'uwigenga wiba ko habaye ikibazo bikurabe kitabaye naho bibe bikwereye wohitamwo kuguma wigenga ntihagire ico uza ubaza leta y'uburundi nayo ntihagire ico kubaza cane
jewe ku bwanje kubera amaze kugera ino numva menga ayo masezerano ntabwo ntabwo no- ntayo ntayo nojamwo kuko na- numvise menga hariho ibi ibyo batoba bariko barankorera nanjye aribyo byonshimisha nk'ivyahe akarorero
kuko ayo
duhe nk'akarorero masezerano duhe nk'akarorero k'ivyo wumva bato gushikira ko wari wipfuza
Eh, ibintu tuba twifuzana cyane cyane ino ni kwa kundi ugira ikibazo ukaronka aho witura namba ari n'umurundi apfuye birashika kuko nta hantu n'amwe abantu badapfa mukagenda no kumenyesha ati umuntu yapfuye mm, ba- batwara ikiziga mu gihugu iwabo nk'uko n'ibindi bihugu byose bibigira ibyo ntabyo twigeze twumva ibintu nakunze kumva nakunze kumva mudoriha amatakse mudoriha ibiki nta bintu numva by'inyungu cyane rwose ku mukozi yoba ari ino nakunze kumva nk'aba- nka twebwe dusanzwe tuhari numva menga si birebire cyane mugabo nk'abandi bo bari bashasha ku- kuza bogerageza nyene bagashirako n'izindi ngingo ziborohereza kuko ntabwo byaba biryoshe yuko i- umuntu n'ubundi aguma ateseka byitwa ko hariho nawe ne intere ariko arindiriza mu gihugu Eh, twosaba leta yuko yoraba inyungu cyane cyane y'u- y'umurundi n'agateka k'umurundi kuko buba ba- baduhaye agateka bahaye agateka umurundi mu kindi gihugu n'igihugu kigira agateka yego urakoze ana Ah, turafise na john john ikaze ku ijwi rya amerika no muri murisanga
murakoze cyane mm, duga ku ijambo akabazo kawe ana na bahati bari ah, muri oman
sawa nagira mbaze bana abo bari muri omani kubera bobo birabarara birumvikana cyane cyane kubera ariyo bagiye gukorera Mm.
nagira mbaze ku byerekeye amategeko leta y'uburundi iheruka gufata no gushinga nagira mbaze ko baba bayafashe eh, ku mvo zo kugira ngo bazokingire abantu bagiye gu- gutagasa hariya cyangwa gukorera igifaranga hariya cyangwa baba bari bashatse gufata ayo mategeko kubera babona hari ikintu bazohava baza barakura kuri umwe umwe yagiye gukora hariya nimba ama ayo makuru n'icyo yazi cyangwa ayo mategeko yari akemukeye neza ngira gushikiriza cyane ibyo yatahiyemo yakoze urakoze mugabo jo um- umbabarire akabazo kawe abari ah, bahati akishura kuko anawe yamaze kuvuga aho ahagaze kuri ayo masezerano ko ivyumviro vya john kuri ayo masezerano ntavyo turumva ugira umunsi mwiza akabazo kawe ndagahindukirije kwa john muri omani john
ukabyo Nti- akabazo kawe nkundire kishurwe na john kuko ana yamaze kutubwira aho ahagaze kuri ayo masezerano ariko john we ntaratubwira ico yibaza kuri ayo masezerano urakoze Eh, twabaturindiriye umuco aho igana na hose ugire umunsi mwiza john murakoze neza Mhm. john ikaze ku ijwi rya amerika john utwicuriye akabazo nako Ba- bahati murantunga bahati uratwumva narayasomye Mhm. duga ku ijambo mudutu rero uriko urabiraba arafise icyo ashobora gufasha umurundi uwo ari we wese yagiye gushakishiriza ubuzima hanze y'uburundi yaje cane nk'ibi bikorwa vy'abarabu ariko ariko araba cane aza n'ayato waje gufasha nk'uko uwo ari we wese uko vyiga yoba vyiteze nk'uko eh, uyu ana yabivuze ego nibyo turakeneye abaduserukira kugira ngo tumenye eh, uburenganzira bwacu ngaha kugira ngo n'uwaba yagize ikibazo uwo ari we wese ashobore kumenya uwo yitura kugira ngo atunganirizwe ni ibyo kugeza kuri ino saha je nshobora kuba ntafite ikibazo mugabo mugenzi wanjye ejo akakigira ariko rero hino turafite konsira naho ata ambasade ihari jewe mbona neza ko byari byoroshe cyane mu gihe ibyo bobizeza ntuzeye yakonsira ngaha hanyuma ikabikurikira ndumva hariyo abagendayo ariko gusa uri kuharaba ngo basa n'abadatunganirwa nk'uko baba babyifuza ni ukuvuga ko hariho abitura ni ukuvuga ko hariho abitura abahagarariye uburundi ngaho ntihagicura babafasha nibyo ushatse kuvuga boba babafasha ariko mu nzira bonyine ubwabo batabyifuzamwo hari igihe umuntu aba ashaka ubufasha bwihuta ariko bikaba ngombwa ko batabimwemerera umwanya we babishakiramo kuko benshi bagira ibibazo byabo byihuta ari abifuza gutaha kubera ko bapfishije kubera ko bifuza kugenda kugira imanza ikiringo no kuvuga batekanije kiheze ariko ugasanga harabayemo gucererwa none muri ico gihe ubuserukizi buza bukora iki mu gushaka gutaha kwa nyuma mushaka ibipapuro bibatahana
sinzi kubera hariho ababa bafite ibibazo vyabo bwite kubera hariho nk'abo usanga naho biri uko dufite impapuro zitandukanye ngaha hari usanga ari ngaha kuri viza yiwe n'uri ngaha kuri viza y'umubosi wiwe rero ari abitura iyo konsira mugabo ku nyungu zabo zindi zitaramenyekana mugabo nibaza yuko haba harimo n'abadasa n'abadafite impapuro n'ibikono bivuga muri rusange
ayo maviza mbega abagurwa gute baraba nimwe muyigurira hageze gusubira kuyasubizamwo n'amafaranga umuntu ari we wese ashobora kubona byoroshe mutwo aba yakoreye
abigurira amaviza ni bakeya cyane nibaza yuko biba ari nk'ibice nka bitanu ku ijana ariko kandi ugereranije n'akazi umuntu aba akora n'ay'abahembwa aba ari makeya cyane turafise na twagira yezu kundi murongo wa telefone twagira yezu ikaze ku ijuru rya amerika
murakoze cyane kuko ni twagira yezu maraseri ndi i kigali ndashaka kubaza abatumirwa bacu b'uyu munsi uyu munsi tumaze iminsi tubona ku mavidewo uriya mukobwa wo muri kenya wakorerwaga ihohoterwa ku buryo uburyo yagiye asa ahubwo yaje noneho ari nk'umuzimu kuko yagiye ari umuntu agarutse ari nk'umurambo hanyuma tukareba uriya mukobwa wa uganda uherutse kwicirwayo nabwo uwari wagiyeyo niwe wabibonye anatangaza ko hari abandi benshi bakambitse imbere ya ambasade ya uganda muri ibyo bihugu noneho hari umugabo w'inshuti yanjye wigeze kuvana iyo hirya n'abarundi kazi baraza icyo gihe bari bagica i kigali bakabona ubugera hakurya yarakoze mu mufuka muha n'amafaranga kubera ubuzima yari arimo yamuganirije imibereho yari arimo n'uko yari ameze dusanga iyo hirya si abantu bafatwa bunyamaswa none bano bantu bari kutuganiriza niba nta banga ririmo rwose batuvuze ukuri ibyangombwa byanyu pasipoti nimwe muzibike cyangwa barazibabikiye icya kabiri mukorana mute na ambasade ku buryo igihe muhohotewe mushobora guhita mwitabaza ambasade ese bibaye ngombwa ko mushaka gutaha biroroshye guhita mugenda cyangwa ni ukubanza kugira ibyo muzahara amasezerano ntakuka mwagiranye n'abakoresha banyu ku buryo amasezerano ataruzura n'ubundi mutayibuka kuko hari ubwo ushobora kuba uri kuvugira ku itangazamakuru nk'uku ugatinya kuvuga wenda kubera ko baguhaye limite turavuga ibi n'ibi turaguhitana mu by'ukuri mutubwiye ibyangombwa byanyu bimwe mu bifite cya kabiri isaha ku isaha washakira gutaha wataha icya gatatu hari igihe ubona akazi karenza ku wari ufite ubonye akazi wemerewe guhita ugahindura mu buryo bworoshye nta kindi kindi bisabye murakoze niba dusubije ibyo ngibyo urakoze twagira yezu
murakoze cyane ndahera kuri ana ana ngo ibyangombwa urabifite kuri wowe cyangwa nabyo ufise
umuntu umwe abika ibyangombwa ni ukuvuga usitse mu nzu ikintu cya mbere bakubwira bagusaba pasiporo kubera iki barababwira igituma baca bayigusaba
yego bakavuga ko ari kubera iki
mu bisanzwe ingene bimeze umuntu kugira dino umudozi wiwe niwe atanga amafaranga yo kugura pasiporo twebwe ubundi turi mu burundi urayigurira ariko amafaranga ya pasiporo aba
turacari kumwe ga ana ana turacari kumwe baturabire muhinga bw'ivyuma ko ana tukiri kumwe ana ana turumva acitse uh, badufashe muhinga bw'ivyuma bamugarukane baza badufashije ariko mu kurindira ntaco bahati we turacari kumwe bahati uh, bandaniriza aho ana yarageze na wewe nta passport ubika nkuko ana atayibikira
namwumvishije ari kigali naho izina ryiwe risa n'irinjanye yitwa twagira yezu marcel
sorry yitwa twagira yezu marcel
marcel yabajije ibibazo uwo ari we wese ashobora kubaza rero umuntu yashyitse ngaha baramubikira ibyangombwa igihe cyo nibaza icya mbere cyose nibaza yuko ari imvo z'umutekano w'ibyangombwa kuko kenshi iyo icyangombwa gitakaye bibatwara uburyo bwinshi kugira ngo bashobore kuba bamusubiza mu gihugu nyeneco iyo hageze yuko asubira inyuma hanyuma ikindi nacyo yavuze ku bijyanye n'abagande n'abo muri kenya abo bobo nibaza nimba ariko aranyumviriza abo bakorera mu gihugu cya arabiya sawudite harimo novuga diferanse niniya cyane y'ingene abakozi bo ngaha twebwe turi muri arabiya sawudite bafashwe ntawe bideha arabiya sawudite barapfa barahohoterwa uwo ari we wese ariyo n'aho tubarashikirwa arashobora kuyikubwira nta banga rero ikirimo kuko jewe ndagerageza ndafise abagenzi mu bugande naranabaye imyaka ingahe ndafise abagenzi bagiyeyo n'ama office batwara kenshi wasanga ari ababanyi banje rero harakunda kuba ibibazo nka bene ivyo ndakora gukurikirana n'amativi yo mu bugande amaradiyo ibibazo nk'ivyo rero vyama vyabaye kenshi cane rero ariko nibaza ko bitandukanye n'ico ngaha ikindi naco hageze gutaha urabimenyesha ariko gusa hari amasezerano n'aho benshi batayabaha ngo bayasome ariko nabo n'aba ba bosi ngaha nabo nyene barafite ingene babifata minemerwe we gusa babona ushitse bakibaza yuko uzokora ikiringo c'imyaka ibiri ko niko kontra n'imyaka ibiri bakiyumvisha neza ko iyo kontra iheze ariho uzofata ingingo y'ikurikira swate utaha canke uhagume ariko rero ko amasezerano ayivuga avuga neza yuko mu kiringo c'amezi atatu iyo udashimye kubandanya ugashima gutaha wirihira itike y'indege Eh, wirihiritswe inde nuvuga ko ibazana ari baba bayibarihiye rero
uko bigenda na cyane abakobwa uhereye kuri visa ku itike y'indege byose n'umuhe byakona kubera hari ivyiyongereye ko barayibarihira
ngubonye kandi kazi naho nk'ubu uno munsi uraje ubonye kandi kazi bakugura iyo tike nturihe usubire mu burundi urabitubwiye ati hageze amezi atatu ukumva ushaka kwitahira mu burundi uragenda ariko ukirihira itike hama ari nkamwe ukabonye ayo mezi atatu atarahera ukava ku muhana baguhemba amadolari amajana abiri ukumva ahandi ugiye kuronka amajana atatu ugahitamo kugenda hariho ivyo urinda gusubiza
kenshi ubwo bwigenge ntibukunda guhabwa abantu baba baje kwiviza y'umuntu ayo mahirwe aboneka canke ubwo bushobozi wowe bugira iyo kontra y'imyaka ibiri iheze niba ufise uburenganzira bwo kuja guhiga uyundi mu bosi canke undi mu ahandi hantu ushobora kuronka umushara wisununuye ni ukuvuga amasezerano ari y'imyaka ibiri mu gihe mu gihe nyene wewe ushoboye kuyamara kenshi iyo bikwanyiye ari umuntu w'inzigo arashobora gusubiza inyuma ugataha itike iyo aba aribuze iyo munaniranye burundu kenshi ntibahitamo kukureka ntibahitamo kukurekura ngo ugende gushakisha akandi kazi reka tugaruke kwa ana aragarutse ana ikaze kandi twizere ko wari ugiye he wari ubanje kuja gufasha umwana
oya telefone byari byagoranye Eh, ntaco bira- bira- turabizi ko ibigora bigo bisigaye bigorana n'abapfasoni none gana mbega aho muri- mu- ururimi mukoresha hagati ya mwebwe n'abakozi n'abakoresha banyu bavuga icara muri yo mani
bavuga icyarabu muca muhanahana amakuru gute iyo wakoze agakosa canke hari ikintu ukeneye urabona n'abapfasoni turakenera utuntu twinshi duca kwa bamabuja gusumba kwa badatabuja uca ubigenza gute
ura- utaramenyera birakugora eh
Ah, gusa nka jewe numva umenga ntibyangoye cyane kubera narinzi icongereza naramubwira naramubwira kandi umumabuja wanje nta congereza azi nta congereza azi naramubwira umubosi wanje nta kibazo uca umufata nk'umupapa wawe uramubwira ntabwo hari n'ubwo bamubwira bari kunywa acamubwira
hama buja nawe yashaka kugira ico agutumye akabanza guca mu- kwa- kwa sebuja kugira ngo a- kwa- ku mushinga ntawe wiwe kugira ngo muvugane
mu bisanzwe ari bugishika biragoye cyane mu- mutahurana baranababa baranasabura cyane kuko kuba uriko uravugana n'umuntu muta- mudahuza ikintu na kimwe umutumiki akazanika birababaza cyane ariko uko iminsi igenda baragenda bakumenyereza bakakwereka iki cyitwa uku iki cyitwa uku kiga nka kujya wiga nyine utanguye mu wa mbere ubu rero nk'ubu Hanyuma- wowe hariho utujambo tutari duke uvuga mu carabu
Eh, ubu ndakiyita nka shukurani urayivuga n'utundi tundi
imyaka imyaka ita- imyaka itatu ni myinshi imyaka itatu ni myinshi wa mugani wawe a- uba uzi no gusaba amata no gusaba icayi no gusaba umukate n'utundi Nka byose ibintu nka byose ureka kumenya nka bijya mwi- bicaye bariko baravugana iby'iwabo byinshi ntubimenya mugabo nk'ibintu muba mu- byo mu rugo urabimenya byose Mm. Ha- ha- hama ikindi kintu buriya omani hagwiriyemwo idini ryawe n'aba- n'aba- n'abayisilamu
yego nibyo byonyine hariho uguho hariho uko borohereza mu gihe uje uri nk'umukatolika ugasenga kwa mungu urazi ko ku musigiti ni kuwa gatanu barakorohereza bakaguha uwo mwanya wawe wo kurondera aho uja gusengera nawe
oya Mm.
nta nta yandi masengero ahari nta yandi masengero hari hama ku vyerekeye imyambarire bariya bapfasoni barikwiza cane yana baba bitwikiriye kenshi hanyuma mu burundi naho hari n'igihe usanga umuntu ashuhiwe cane akumva yo kwiyambarira agasengere n'akabutura gusa kugira ngo bimuhe amahoro Eh, iyo uje ufise iyo myambarire y'aho wavukiye n'aho wakuriye niki barakorohereza kugira ngo ubandanye canke uba- u- u- u- u- biba ngombwa ko eh, wubahiriza amategeko yabo nawe ukambara nk'uko bambara
oya ntabwo ushobora kwambara impuzu nk'izo wambara wambara impuzu bakuguriye ibyo bakuguriye byose nibyo wambara utegerezwa kwitandira utegerezwa kumera nk'umuyisilamu niyo migenzo yabo ntabwo ushobora kwambara nk'uko ubishaka
Eh, kurakoze kudutahuza byinshi nigaba turi kumwe nigaba nigaba uratwumva twumva nigaba atakiriho ku murongo wa telefone Ara- aradutunga charles wewe turi kumwe charles charles turi kumwe amajwi arisubiriza amajwi arisubiriza yanje sinzi igituma ngira ngo baratorera mu buhinga bw'ivyuma i- biriko biraba charles uri hehe
ndi mu rwanda akabazo kawe canke intererano
oya ntabwo ari ikibazo Mm.
Ah, sinzi wenda ikiganiro ntabwo nagitangiye ntabwo ndi kumva radiyo ariko hari yewe nta post- kundi nti- ntiduc- ntidute umwanya kuko dusigaranye na muto uh, tugutumire ku zosubira gutanga nimero yawe wumvise ikiganiro kuko tuba niwe wayitanze ngo duhamagare urakoze ugira umunsi mwiza
okay okay ego ana tubwire rero mu gusa nk'abasozera tubwire umunsi wa ana kuva akivyuka mu gitondo gushika bwire bigenda gute uravyuka ukagira iki twumva ingene ubayeho mu rugo dusangize umunsi wawe ngene ugenda sabwe
ati umunsi wanjye ntuba woroshye cyane kuko wa- wari umunsi ukomeye kuko mba nkora ibintu byinshi cyane ndabyuka mu gitondo ubu ni iminsi y'ishuri
ana tugusabe uvugire kuri telefone ureke gushira muri yo parleur kuko bira- biranka mu hinga bw'ivyuma ntibakumve neza no kuvuga ko n'abandi batariko barakumva tubwire rero uwo munsi wawe
Ah, umunsi wanjye ntuba woroshe kuko mu gitondo ntegereza kubyuka kare cyane teka icyayi kubera abana baje ku ishuri nkajya nsigara ndakora isuku buri kintu cyose nkamenya yuko nza kugera ku mugoroba buri kintu cyose ari je nagikoze yego uvyuka sangapu ukaryama sangapi
kenshi mbyuka saa kumi n'imwe nkakora kugeza saa ndwi nka saa munani nkaca nja kuruhuka Baraguha Saa ako kumi kanya?
nkaca-
baraguha Mwanya- ako- baraguha ako kanya ko Eh.
kuruhuka
ego aho nkora barakampa ariko si bose si ahantu hose hariho abo- hariho abatakaronka hariho ubandanya akora ugasanga agejeje na saa sita y'ijoro mugabo si si bose nk'uko mu bisanzwe nyine bimeze hano turiko turakumva
mu bisanzwe umuhana wose urugo rwose rurafise ibyago nk'uko no ngaho mu burundi urugo rwose rudafise nk'ama- amategeko asa n'urundi rugo nino niko bimeze Eh, hariho hariho abo usanga umukozi bamworohereza akaryama n'ahandi usanga ataryama n'ahandi usanga byoroshe yego nuko rero hanyuma akajambo kawe ku bakoresha batandukanye ah, ntimwumva ururimi mugabo aba- aba- leta y'uburundi n'ayo masezerano akajambo kawe kanyuma ico bababarira ico hanura bari mu nzira bagana omani ico bicanye
Mm, twebwe naho ubwo twosaba leta y'uburundi ega ikarekura abakozi bakaza gukora kuko mu burundi barashamereye uraheza amashuri ukamara imyaka myinshi atakazi ufise twobasaba kugira ngo amategeko batoye barabe n'ibyo- n'ibindi baza barongerezamwo bizoza birorohereza abakozi na cyane cyane kuronka aho bitura kuronka aho bitura nibyo by'ingenzi kuko kumva ngo bazoza gushyira amategeko ku- ku- ku mwarabu ntibyoroshye kuko aba bantu ntiboroshye cyane atategeko bazanye ti uyu mukozi uramutwaye umukuye ngaha dushaka bizoza biragenda uku- kandi bo- barabyubahiriza Bafi- dufi- ufise ofise wavuyeko ukaba ufite umuntu ba- bakominikana akamubwira ati umukozi wawe bigenda uku wakora uku wakora uku akaba amukwiye kuri iyo ofise hanyuma akaza ara- bakaza baravugana n'umukozi akaronka uruhushya rwo gukorera telefone kuri ofise ati ndagwaye cyangwa ndamerewe nabi cyangwa nkora akazi kenshi nimumbugire bampfungurize ibyo ni byo byofasha cyane gusumba ko bogenda ngo bariko bariga ngo bazoza baratanga ngo amafaranga aya aya n'aya akaba aka- ntabe ari byo bashyira imbere cyane hama abandi bakaza gukora kugira baronke ingene bokwiyungunganya kubera mu burundi atabuzi buhari urakoze cyane hama bahati nawe akajambo kawe kanyuma ku mpande zose abaza bagana omani nk'abakozi abasanzweyo hamwe na leta y'uburundi kuri ano mategeko mashasha
ni byiza cyane ntawe utobishima narasomye ajya amategeko hari ibyo basaba abasanzwe eh, cyangwa ababyifuza gukora akazi ko kuruhutsa abakozi hino uko byoba byiza hino nyine bagiye barahashyira sinzi ko yoba ofisi cyangwa ibiro eh, novuga eh, ari nka buranshe y'abasanzwe bakorera mu burundi kugira ngo bashobore gukurikirana abo bakozi ni uko by'ukuri icyo ari cyo cya mbere cyo kwihutirwa cyane kuko abo bantu nibo baba bari kuri tere gusumba abari mu burundi hanyuma abo bantu bagatangura gukora akazi kabo hakaba rusansuma iyo abazoba binjiye bashasha n'abasanzwe barimwo kuko naho tutaciye kuri abo canke amategeko eh, ba- asa n'ataturaba cyane kuko ijya kora ry'ibihumbi ijana nkuko mwabivuze ritaturaba neza ariko tuguma twese turabarundi Eh, icyo novuga ku bijyanye no kubareka nibareke baze bakore hanyuma bagume babakurikirane nibyo mbona cyane ikihutirwa cyane ni uko bobanza kuraba neza ko banza gushyiraho siyeje abantu bakurikirana ngaha Eh, hanyuma mu majambo makeya turakinguruka kuri iyo ngingo kuko nyine iza ariyo gusahiriza kugira ngo kandi itabaye n'abo bafite ibibazo bitandukanye kuko iyo turiko turavugira ngaha muri iyo mani hariho n'abandi mpari muri arabiya sawudite aho twavuze ko ari bo babangamiwe cyane gusumba abari ngaha urakoze cyane Ah, ana na bahati mwakoze cyane kwitaba ubutumire bw'ijwi rya amerika basifa mu batubwire ko twabaronde tukababura twari twashatse kubana nabo ku murongo wa telefone ariko ah, mudutangira ubutumwa kuri abo bigeme twari twararitse ariko bikanka ko tubatora bivuye ku amatelefone yabo atari ko ararengana muze kubashikanira ubutumwa mubahe n'ikiganiro kugira bumvirize ibyahavugiwemo bahati wakoze
Eh, nawe mwakoze.
ana nawe wakoze mu- mu- mu- mururanirwe mu buzi bwanyu muri mwo ngaho muri omani Eh, mwakoze nawe.
ego reka dushime kandi dushimire abatandukanye bashikirije ivyiyumviro vyabo ni vyinshi kuri facebook yacu ariyo voa radio yacu abakurikiye kino kiganiro mwese na mwebwe mwakoze abaga- abagifatiye mumvahe no munjahe mushobora kongera gusura kucumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com turashimiye na pacifique nini nahazwe wo muri fokode yari yabanye natwe mu ntango za kino kiganiro adufasha gutahura amategeko mashasha agiye kuganga ingene abakozi bahanahano hagati y'ibihugu by'abarabu n'uburundi diana ntinahazwe ni jowe nabateguriye nongera ndabashikiriza muri iyi sanga y'uno munsi hari utubazo leta y'uburundi yari gushobora kwishura mugabo ntibashimye kubana natwe badusabye kuja mu burundi gusoma ayo mategeko muco bise archive ni ukuvuga ububiko mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ariko ntivyari gukunda ko dusimbirayo imbere kugaruka kuremesha kino kiganiro nitwabaronka tuzobaha umwanya nabo batubwira ico bagona kuri ano mategeko mandanye kuranirwa mu manyu no mu vyanyu ahanje turaza kuba turi kumwe saa kumi na zibiri mu yandi makuru yo ku mugoroba